dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
mu buzima bw'umuntu habamo byinshi by'amayobera dore uravuka ukarerwa ugakura ukamenya Etienne karekezi urakoze kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri iyi nshuro noneho tugiye kureba ingingo ingingo nakwita idasanzwe mu muryango nyarwanda ni ingingo y'abahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi cyangwa se abage mu ndimi z'amahanga ubwo aho ni mu rurimi rw'icyongereza Etienne karekezi none nkongera nkibutsa abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika ko haba mu muryango nyarwanda ingingo nk'iyi ubusanzwe ifatwa nk'amahano wajya no ku mategeko y'u rwanda amategeko y'u rwanda yo navuga ko arifata ntagira icyo ayivugaho ntayihakana ntayemera ariko noneho by'umwihariko no mu rwanda bavuga ko abantu bahuza ibitsina babisangiye cyangwa se abatinganyi bahari ariko bagakomeza kwihishahisha kuri iyi nshuro rero by'umwihariko hari umwe mu basore watinyutse kwigaragaza nk'umutinganyi cyangwa se umwe mu bahuza ibitsina babisangiye nubwo hari icyo kibazo cyo kwihishahisha ariko we yagiye ku mugaragaro hano mu mujyi wa kigali turi n'umwe mu basore bemera ko we ari umutinganyi wemeye no kubishyira ku mugaragaro ni kuri iyo mpamvu ngiye kumusaba agatangira yibwira abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo nitwa nabo nibo albert niyo mazina yanjye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo bwana nabo nibo albert arakoze cyane watangira utwibwira mu by'ukuri kugira ngo wiyumve ko uri umugeye byaje bite
ntabwo byoroshye kubona aho nahera ariko bimaze igihe kuva mfite nk'imyaka cumi n'itatu cumi n'ibiri ni ukuvuga ngo nari ndangije amashuri abanza njye amashuri yisumbuye natangiye kubyiyumvamo
wiyumvaga umeze ute muri rusange
wumva nyine wumva ukunze abahungu bagenzi bawe wabona umuhungu ukumva uramukunze ntabwo ukunda umuhungu uwo ari we wese ariko hari ubona ukumva uramukunze ukavuga ati ngubu numva amukunze uko byumvamo nyine kuva biraje nyine kumva ukunze umuhungu mugenzi wawe icyo gihe rero ngeze mu mashuri yisumbuye sogonderi nibwo noneho ntangiye gukura nzi icyo gukora nshobora gutekereza nshobora kuba namenya icyo ndi cyo navango nibwo byatangiye nibwo natangiye kubyumva noneho ko ndi we wenda mbere yaho nyine mu mashuri abanza ntabwo najyaga mbiha agaciro cyane ariko aho n'unabiha agaciro ntajya kumva dore ko ibyumvo byanjye bimeze gute wakwegerana n'umukobwa ukumva uramwanze ukumva nk'umushaka bimeze bite aho ngaho ntabwo abakobwa bo ntabwo ntabwo navuga ngo nabataga igihe kinini cyane ubwo ngenda kurwaga n'abahungu gusa muri iyo myaka ni imyaka twavuga ngo ya adoresanse yaba umukobwa yaba umuhungu ni imyaka iba ikomeye we wumvaga ushaka abahungu gusa cyane rwose numvaga ngewe umuhungu ari we ari we unshimishije kurusha umukobwa mba nshaka ko nagira inshuti y'umuhungu uba ufite imyaka ingahe mirongo itatu n'itanu ufite imyaka mirongo itatu n'itanu ababyeyi bakubyara urabafite bose mfite umubyeyi umwe umubyeyi umwe ni mama ni papa ni mama
yaba abizi se ko ari uko bimeze nkeka ko atabizi nkeka ko atabizi ko ntabwo twigeze tubiganiraho ntabwo abizi rwose mu by'ukuri ntabwo abizi kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo warabyakiriye nta yandi mahitamo yego narabyakiriye kuko urumva umuntu aba akuze ashobora kwifatira icyemezo narabyakiriye nemera ko ndi umubwe ibyiyumvo byanjye nyine ndabyakira uko bimeze numva ko iki ni cyo gihe cyo kuvuga ngo n'undi umuntu runaka nanjye rero ndi umubwe ko bindimo kandi ko mbona ibintu nabukanye ndabikorana mbifatira igihe kubitekerezaho ubu rero noneho ibyiyumvo byanjye ni ibyo ngibyo kubyakira ni kimwe ariko no kubishyira ku mugaragaro ni ikindi wabishyize ku mugaragaro ryari kuva ryari
mu by'ukuri ntabwo nigeze ntekereza kubishyira ku mugaragaro ariko mu minsi ishize nta gihe kinini cyane gishize nibwo noneho natekereje ko ngomba gusangiza ubuzima bwanjye abantu ariko nanone mbikora kuko nzi ko hari benshi twahuye nzi ko hari benshi bafite ikibazo nk'icyanjye twajya duhura mu nzira zitandukanye twaganira tukabana muri ubwo buzima ariko ukabona ko abenshi baritinya abenshi barihishahisha abenshi donc usanga nta cyizere bifitiye ariko njye ndavuga nti no ngomba kukivuga nkagitangaza nkagisangiza abantu bakabyumva babyumva batabyumva bakabyumva ariko njyewe nabikoze mu rwego rwo kugira ngo mubudoko hari abantu barahari icyo ni icya mbere banabikora ariko ugasanga umuntu ashaka kwihisha ashaka ashaka do kubihisha nyine guhisha icyo ari cyo guhisha iby'umugobye kandi ni ibintu bisanzwe rero njyewe nafashe umwanzuro kugira ngo akambivuge mbitangaze kuko nabona abantu bamenye ko okay harimo abatazi ko bibaho ariko noneho harimo n'ababi- n'ababibamo kandi banabikora Eh, ni urwo rwego navuze ngo ngewe rero ndabyemeye ndiwe kandi ngomba kwishyira ku mugaragaro abantu basangiza ubuzima bwanjye bakabimenya nyine nta kundi nari nkubajije nti hari haciye igihe kingana iki usangije ayo makuru abantu batandukanye Nta- ntabwo ari igihe kinini cyane icyumweru icyumweru ngira ngo cyangwa se ibyumweru bibiri gutyo Eh, Ah, noneho tujye ku kuba umaze kubitangaza umuryango nyarwanda imyaka mirongo itatu n'itanu nawe hari uburyo uwuzi Wa- abo mubana babyakiriye bati
mm, wenda icyo navuga to be honest mbere y'uko mbitangaza ku mugaragaro hari n'ubundi abona ari mfite babizi hari nagiye ngira inshuti zanjye za hafi cyane abavandimwe ba hafi bamba hafi cyane mu buzima bwanjye eh, bari babizi nabo babage oya ntabwo ari abagaye ni abantu bagira icyizere mu buzima eh, n'abagira icyizere mbabwira ko ndi umuge hanyuma nabo bafata umwanzuro wo kujya bangira inama Eh, rero kugira ngo ujye ku mugaragaro o, nyirizina eh, navuga ngo harimo abari babizi kuko nabikubwiye nagira icyizere ndabibabwira ariko harimo n'abatari- n'abari batabizi rero um, umuryango nyarwanda tubamo imyaka mirongo itatu n'itanu ndi umunyarwanda navukiye mu rwanda mba mu rwanda nkorera mu rwanda ntabwo ari imyaka mikeya ndetse n'imyaka myinshi ariko ah, sosiyete mbamo ndayizi nyine ah, urabyumva nawe nyine ni ikibazo ni ikibazo kuvuga ngo ndi umuge ni ikibazo ariko nta kundi nyine Mm.
kundi ntabwo wahisha ikikurimo nyuma yo kubitangaza hari ingaruka byari byakugiraho Eh, nyuma yo kubitangaza ingaruka zo ntizabura ntizabura kuko eh, hari bamwe ujya kumva ukumva uragututse wakigoryiwe wataye ubwenge se wambwa we wasaze ibyo byo ntibyabura Eh, harimo n'aba- n'inshuti zawe nyine usanga batangiye kukubwira ibintu bitajyanye ngo ntabwo twatuzi umeze gutyo ngo turatunguwe ngo ntabwo uri seriye ngo doko ingaruka ntizabura ariko nanone ku rundi ruhande hari uguhamagara akakubwira ngo nibyo wavuze ibikurimo ntabwo wabeshye ni ukuri kandi koko kuri kurahari abantu bakwiye kumenya urumva rero ingaruka zo ntizabura Eh, naho nkorera usanga abantu benshi bari kunyibazaho baka- bagatangara ugasanga umuntu mbese niba mwahoraga mukaganira ntaja- ntashaka ko muganira ariko kuri njye numva nta kibazo kirimo cyane kuko n'ubuzima bwanjye niba atari ibanga wadusangiza aho ukora Eh, oya, aho nkoraho
okay, reka aho nkora ntabwo ari ngombwa cyane ariko ndakora mfite akazi Mhm. tujye noneho kubo mukorana urabona ntabwo harimo kwishishanya ah, wenda bashingiye ku muco nyarwanda bati nk'uko ubivuga w- wataye umuco ibyo ntabwo biriho Eh, biriho cyane rwose ni nacyo kibazo ahubwo eh, kiriho biriho cyane ndetse mu rwego rwo hejuru kumva ko umuntu ataye umuco kumva ko umuntu wenda yayobye cyangwa se atari muzima ibyo birahari cyane rwose
Ah, kuri bagenzi bawe wavuze ko nubwo wabitangaje ariko hari bagenzi bawe mwari muziranye b'abage mu buryo bw'imibare watu- watubwira ni nka bangahe wenda ah, muhuzwa n'ubwo buzima
Eh, ya, si- sinzi sinzi ko na- sinzi ko navuze imibare ariko ni benshi ni benshi kuko ah, ushobora gusanga nko mu bantu nko mu bantu nko mu bantu icumi ushobora gusanga batatu barimo muri kugira ngo imibare yi- yumvikane mu bantu icumi batatu baba barimo ni ukuvuga ngo uvuze nko mu bantu ijana ubwo abantu mirongo- barenga mirongo itatu baba barimo Eh, nkurikije njyewe abo twahuye abo tubana ubuzima bwa buri munsi nkurikije experience mfite y'abageni nyine abageni barahari barahari na kandi bagomba kubaho nyine niko bateye
Ah, hanyuma hari ikindi gisa n'ikitumvikana uri umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza imana ikindi uri mu bahuza ibitsina babisangiye ibyo bintu bihura bite
nanjye aho ngaho nakora ngo ntabwo mbizi sinzi uko bihura kuko none se niba umuntu yaravutse agasanga ariko ameze n'undi akavuka agasanga ariko ameze urumva ntabwo navuga ngo ngewe rwose sinzi uko nabigusobanurira ariko kuba umuntu yaravutse ngasanga ari umugore ntabwo byambuza gu- gukorera imana cyane cyane ko ariyo yanandemye nta nubwo byanambuza kuvuga ngo ntaririmba ndirimbira imana ngomba kuririmbira imana wese naririmbira nde ngomba kuririmbira imana kuko ahubwo ngenda nayishima cyane kuko imana yarandemye nyine ndema ndi umuge urumva ni- niyo yabishatse ko mba uko nyine Niyo mpamvu rero kuyiramya kuyihimbaza nzanabikora mbese kugeza kugeza ubuzima bwanjye bwose kuko ngomba gushima imana uko ndi kose
tujye kuri bibiliya nk'umukirisitu bibiliya nk'uko ibigaragaza nk'umukirisitu yemera wanarenze kuri ibyo ngibyo ukajya kuririmba indirimbo zihimbaza imana uko ibigaragaza imana yaremye adamu na eva ntabwo yaremye adamu na jean pierre Eh, ah, niko niko tuvu- niko niko bimeze niko bimeze bibiliya irahari turayisoma nk'abakirisitu ikatuyobora ariko nanjye aho nakubaza ngo ese urumva wowe na- nabigenza nte urumva nabaho gute niko nuko nyine niko meze urumva nta- nta nta yindi opsi- nta yindi nta- nta- nta- I don't have any option nta yandi mahitamo ufite niba nta yandi kumva.
mahitamo mfite kuko ngomba kubaho kandi nkabaho nyine kuko ariyo bibiliya ngomba kuyisoma ari imana ngomba kuyikorera donc ngewe nakuvuga ngo ngewe nshima imana kuko ariko yandemye ubwo rero numva nta kindi nabirenzaho nta bantu bajya baza wenda kuguhanura ari abakobwa ari abasore tutagiye kubeshyanya abanyarwanda bemera ibintu nakwita by'ubupfumu bakavuga bati tukujyane mu bapfumu ushobora kuba barakuroze ntabwo biriho
nta- ntawe ndahura nabo bavuga ngo banyane mu bapfumu ariko nta nubwo bakwiye kunjyanayo kuko ya- abanajyana gute se bafite bajye kujya mu bupfumu uryana guhinyuza imana kandi imana yo yarandemye indema inkunda wowe kujya mu bupfumu gushakiraho ibintu bitari oya ahubwo no- ba- ni ukunyakira nyiri ukomeze bakanyakira nta nta bindi byinshi cyane kuva rero ubitangaje kuri umuge mu bandi tutazi mu mubare nta mpungenge ku mutekano wawe waba ufite njye numva ku bwanjye ku ruhande rwanjye nta kibazo kuko ntabwo nagira impungenge z'umutekano ndi umuntu umwe mu rwanda mu rwanda turi miliyoni cumi na zingahe urumva ntabwo ngewe ari jyewe bagifasha umutekano kuko dufite umutekano uhagije u rwanda ni igihugu cyiza tu- turisanzuye rwose ngira ubwo nta mutekano umutekano urahari cyane cyane rwose kuri njye numva nta kibazo kugeza ubu ngubu twavuga ko nta muntu uraguhohotera yitwaje ko mudahuje Ah, wenda nk'uko wabivuze ntabwo nigeze ntangaza ko ndi umugore wenda ku mugaragaro ariko nabitangaje Mm, n'ubu turi kuri radiyo ni ku mugaragaro ubu ni ku mugaragaro nabitangaje ubwo wenda uzampohotera ko nabitangaje ubwo nubwa mbere zabimbaye kuko iminsi yashize yose nta muntu ugeze ampohotera numva ko numva nta kibazo nta mpamvu yo guhotera umuntu umuntu wamuhotera gute kandi ari ikiremwa muntu wakeneye kubaho naba ukeneye kubaho numva kizima nuko abantu babana bakubahana nta kindi mu buzima bw'umuntu habamo byinshi tudategeka imana na satani ibyago cyangwa amahirwe ubuzima n'imvange ibyiza n'ibibi bigendana kwishima no kurira bihora bisimburana
abakurikiye ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo twabibutsa ko turi ku ngingo idasanzwe ingingo eh, yo tuganira n'umwe mu bemera ko bahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi ni umusore w'imyaka mirongo itatu n'itanu bwana albert nabo ni bo umwe mu batinyutse kwemera ko ari umutinganyi mu rwanda nubwo yemeza ko hirya no hino mu gihugu bahari kubera ko wenda bitewe n'umuco ndetse no kuba amategeko ntacyo abivugaho bagenda bihishahisha nabibutsa ko kuri mikoro muracyari na bagira ubusa none bwana nabo nibo ku ruhande rumwe amategeko y'u rwanda arasa n'ayifata ugereranyije n'uko bimeze ntacyo abivugaho ntabihakana cyangwa ngo abyemeze ariko se babyemeje tujya tubona hirya no hino ku isi bavuga bati hari abage bakoze mariage cyane
bashyingiranwe Cyane icyo rwose.
kintu Eh.
cyabaho kuri wowe kubera iki kitabaho cyabaho cyabaho kandi ntago cyabaho ngenge nyine n'ubwo bavuze ngo turabyemeje bareba ukuntu ubukwe bwa- ubukwe bwa- bwa- bwinshi cyane rwose burahari
uravuga bwinshi cyane urashingira ku ki burahari burahari bavuze ngo turabyemeye ubukwe rwose abantu babutaha bakishima kuko n'ubundi nubwo u rwanda u rwanda ni igihugu cyiza Eh, u rwanda ni igihugu cyiza cyane ndetse ngewe nkunda cyane eh, nubwo amategeko ntacyo abivugaho ntacyo abivugaho ntabyemera ntabihakana ariko nta n'ikibazo nta n'ikibazo bitwaye abanyarwanda tumeze neza abage bameze neza kuba wenda abantu badasezerana cyangwa se ngo amategeko abyemeze kugeza ubu ntacyo bitwaye abantu gusa wenda nyine urumva umuntu ashaka kugira uwo babana wenda ba- byaba ari ikibazo ariko umunsi babyemeye rwose ngewe hari byinshi shingiraho kuko aba- mbese ubu mu rwanda nta bagabo bahari abagabo barahari barahari bameze nkanjye bafite ikibazo nk'icyanjye Ah, wenda icyo badakora ni uko batatinyuka mbere nkanjye njye natinyutse ndabivuze rero wenda kubera ko nta mategeko rihari nyine nicyo wenda ntabwo gituma bifata ariko nkeka ko itegeko riramutse ribonetse rikabyemeza abantu noneho bakwigaragaza cyane ugasanga rwose abantu barahari ndetse benshi Eh, ku kibazo wenda n'ubwo bariho batagaragara navuga ko mu buryo bw'ubwihisho hari hari uburyo muhura muka- mukamenyana mukagira wenda ibindi bintu bibahuza nk'abantu musangiye ubwo buzima eh, uburyo burahari bwo guhura urabyumva nyine abantu bahuje imiterere ntabwo babura guhura Eh, ntabwo babura guhura barahura turahura tukaganira tugasangira erega hari ikintu abantu bata- batumva kuba umuntu ari umuge cyangwa se kuba ngende umuge ntabwo bimvana muri sosiyete ndimo kuko tuba dukora ibintu byinshi bitandukanye usanga abage tuvuge n'urugenda ni umuganga usanga umuge wenda nkanjye ndi umukontabure ufite akazi usanga undi ni umuyobozi ntabwo rero kuba byonyine gusa bafite ibindi bintu bakora bitandukanye nta byonyine bemera ko bahura umuntu arangije akazi undi arangije akazi mu gihe murahuye muraganira so no mu rwanda rero abantu barahura abagabo barahura bakaganira bakagira ibirori gusa ntabwo bajya mu muhanda nyine ngo bavuge ngo turabage ngo tu- dushyire icyapa ariko yeah, barahura impamvu mudashobora kujya mu muhanda ni iyi ntabwo bajya mu muhanda kuko none se wajya mu muhanda gute kandi warangije kuvuga ko u rwanda nyine nta tegeko ryemerera umuntu kuvuga ngo ngende umugengo ndi umugengo usange ngo hari akabari k'abage nk'i burayi ngo usange hari wenda amahoteli y'abage oya ariko abage bari muri sosiyete nk'uko abandi bose bayirimo bari mu mirimo itandukanye nk'uko abandi bose bakora Eh, ibyo gusa birahagije kuba bahari Eh, kuba bajya- si ngombwa kujya mu muhanda si na ngombwa ku- kuvuga ngo ndi umugengo ushyire icyapa ariko kuba uri muri sosiyete nyarwanda kandi ubayemo neza udahungabanya umutekano w'abandi umva bihagije hari amashyirahamwe abahuza wenda niyo yaba ari ikimina cyo kwiteza imbere mu buryo bw'ubwihisho wenda bitazwi ko ari imwe gusa mu gihuriramo ibyo bintu biriho Eh, bira- amashyirahamwe arahari amasosiyasiyo arahari nubwo wenda atazwi mu rwego wenda rusange ariko bira- arahari rero arahari kandi eh, barahura bafite ikibazo bakagikemura urwaye bakamurwaza Ah, gusa ngewe pasonari nta nta shyirahamwe na rimwe mbonekamo cyangwa se ngo kuko ya, mfite akazi ka- kanyukipa cyane nkaba bize ariko nanone ntabwo mbura guhura na bagenzi banjye ufite ikibazo bakambwira ushaka kungisha inama iba- tugirana inama kamwe kuko turi abantu dufite ibibazo bitandukanye cyane ko tubona muri sosiyete ita- sosiyete itatwemera ubwo rero ntabwo mugenzi wanjye yangisha inama wenda se yahuye n'ikibazo ngo ndeke kumufasha ndeke kumugira inama so turabikora turahura tugasabana tugafashanya birahari n'amasosiyasiyo arahari akora rwishwa nk'uko babivuze nyine ntabwo twemerewe kujya ku mugaragaro Ah, mu mashuri yisumbuye mwiziki Ah, amashuri yisumbuye nize kontabirite muri akawuntingi ariko ah, byanze bikunze mu cyiciro rusange hari icyo bita ubumenyi rusange cyangwa se n'ubumenyi n'ikoranabuhanga icyo nakwita siyanse nayiciyemo cyane ya, narayizi akenshi bavuga ko umuntu w'umugeye ari uburwayi wowe ubyumva ute ok ngewe urumva uburwayi cyangwa se Eh, anomari
eh, eh, ngewe nize ndabyibuka niga mu mashuri cyangwa se mu cy- cyiciro rusange urumva umuntu aba yiga ibintu by'amasayanse aba yiga ibintu bya- by'imibare n'icyo ariko aho ntabwo umuntu aba agatangiye kugira imitekerereze iri hejuru navuga ko ngewe rero eh, kuba umuntu ari umugore ntabwo ari uburwayi ntabwo ari anomari ntabwo ari n'ikindi kibazo nk'uko nabivuze niko umuntu aba yararemwe niko umuntu aba yaravutse kuko bibaye ikibazo umuntu yabyivuza agakira abaye n'indwara umuntu yakwi- yakwivuza agashaka abaganga bakamuvura ariko se niba bidakunda ko umuntu indwara bayivura iga- iga- igakira bumva ntabwo ari indwara ahubwo ni ni kamere cyangwa se ni imiterere rero nanjye navuga ngo ntabwo ukumva ubwe ntabwo ari uburwayi ukimara kubimenya nta kintu cy'amatsiko wigeze wumva wifitemo kubera ko eh, cyane urabizi mu mashuri yisumbuye ni hahandi ubona abana batangiye kumenyana agahungu kamenyanye n'agakobwa ntabwo wigeze ugira ayo matsiko yo kumva ko wajya kubaza muganga Eh, oya ntabwo nigeze ngira amatsiko nta nubwo nigeze numva ari ikibazo kuri njyewe kuko eh, namenye ko ndi umuge mpita mpura n'abandi bage yaba ku ishuri yaba sogonderi mpita mpura n'abandi tu- tu- turahura ntabwo nigeze numva ari ikibazo kuri iyo myaka kubivumbura ko byari bitoroshye nanone wahise ubyiyumvamo wumva ko ari ubuge Na- eh, nahise mbyiyumvamo kuko umuntu uri muri sogonderi byose nubwo waba ukiri umwana ariko usoma ugira ute uhura n'abandi bantu batandukanye rero nahise numva ko ari byo kuko niba nkunda umuhungu mugenzi wanjye nta kundi kuntu byitwa nuge nahise mbyumva numva ko ari byo kandi koko mbona ko bindimo Eh, wenda icyo navuga nagize amahirwe yo guhita mpura n'abandi bantu bameze gutyo ejo ugahura n'umwe ejo bundi ugahura n'undi ukabona ko hari n'abandi bantu byari kuza kumbera ikibazo iyo nza gusanga nanjye njyenyine nta wundi muntu duhura ariko niba narahuye n'abandi bantu nuko ntabwo byari nahise mbifata nk'ikibazo nahise mbona ko ari ubuzima busanzwe mbona ko bibaho nyine ikiganiro cyacu reka tugume tukizirike ku muco nyarwanda umuco nyarwanda cyangwa se nyafurika abanyafurika bakunda abana ujya kubona ukabona na wa musore utangiye kugimbuka agatekereza kubaka kugira ngo yubake inzu hitwe ko ari we ni shefu ni bosi w'urugo azaza n'umugore aya noneho bya- yagira n'ayo mahirwe akabyara akumva ni wa muntu urinzwe mu rugo wowe icyo kintu iyo ubona abantu muri mu rwego rumwe ah, uriya ni umugabo yarongoye umugore ari n'umwana ubyakira ute wumva bitakujennye yewe ntacyo binjiraho na kimwe nta n'impungenge mbigiraho kuko umuntu wese afite ubuzima bwe agomba kubamo ntabwo rero kuba akana karabyaye cyangwa se kuba atarabyara cyangwa se kuba azabyara ibyo ntabwo umuntu wese umuntu ngendeye umuntu ku giti cye ntabwo ndeba muri rusange nanjye rero niba ndi umugeni ku giti cyanjye ni ubuzima bwanjye ntabwo rero nakwikompara n'ubwo abandi mvuge ngo nguriya ngo afite urugo arabyaye Eh, ibyo ntabwo bindeba cyane kandi ikindi ngomba kumenya ko n'ababyeyi barabyara ababyeyi barabyara ushobora kuvuga akabyara ashobora- Nuko umuntu nyine ubuzima bwe ni- buba ari ubwe nyine nawe ugiye kuvuga ngo ndareba ngo kanda kango arabyaye ngo umuco nyarwanda none se ubungubu ukankubaza uretse ko ushobora no gushaka n'umugore nta n'ubyare nabyo biro birashoboka bibaho cyangwa se n'urugero ushobora kuba uri n'umusore udafite n'umugore ukabyara nta mugore ufite ukabyara ukamubyara hanze kubyara kugira abana yego ni umuco ni iki ni- ni- mbese ni umuco abantu bamenyereye ariko ntabwo byakura ko nta n'abandi bantu bafite indi miterere yabo nabo bakeneye kubaho nyine kandi bakaba muri uwo muco wa kinyarwanda bakawubamo kuko niba adafite wenda niba ata- atarashatse ntabwo bikura ko ari umunyarwanda ndetse mugiye kuba ndi umugabo binkura ko ndi umunyarwanda umunyarwanda nanjye ntabwo ntabwo bigukuraho umunyarwanda kandi ugomba kuba mu rwanda kuko ndi umunyarwanda nyine n'igihugu cyanjye Eh, wari uvuze ngo n'abagiye barabyara ku ruhande rwawe urateganya kuzabyara bimeze bite ko umunyarwanda ni nyine kuko bivuze mu- tugaruke ku muco nyine habyarimana habyarimana habyarimana rero habyarimana ntabwo wakwishura kuvuga ngo ngenzi habyara habyara hazabyara n'ubundi ariko inafasha uwifashishije rimwe na rimwe hazabyara buriya ifite gahunda Eh.
Eh, ifite gahunda ubwo impamvu nari mbajije icyo kibazo ni uko nanone ah, kugira ngo umuntu abyare nuko aba yahuye n'umuntu badahuje igitsina none wowe ntabwo bishoboka
Ah, aha ngaha tube tuharetse gato ubwo mukanyura mbaza ngo ngo n'ubugari ngo ngo bigenda gute ubwo Eh, ah, ko tuba tuyihoreye ubwo to be honest hari hari bashobora no kubaga bakagu- n'ikoranabuhanga ryaraje abantu babyara mu buryo butandukanye Eh, urabyumva nawe ntabwo uru- buryo butandukanye bushobora kubyara mu kantu utahuye n'umu- n'umuntu ngo muze igitsina birashoboka nabyo kuba muri mu muryango utabemera byo byo ntabwo nzi igihe bizafata kugira ngo bemere cyangwa niba bazakomeza kutabemera ibyifuzo kuri mwe cyane ko mugaragaza ko ntacyo mwahindura ku miterere yanyu n'ibihe Eh, njyewe mu by'ukuri njyewe mbajije nk'icyifuzo cyanjye ngo wifuza iki cyangwa se eh, mu muco nyarwanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda wifuza iki u- u- wumva byagenda gute njyewe ikintu cya mbere cyo eh, navuga ni uko ko umuntu ari umugaye ntabwo ntabwo ari ikosa ry'icyo ni icya mbere nk'uko nabikubwiye ntabwo ari ikosa ryanjye si ikosa ry'umuntu uwo ari wese w'umugaye si ni- n'indwara nk'uko abantu babitekereza kuko ari indwara umuntu yakwivuza agakira ariko eh, ko umugaye nyine ni ko umuntu aba ateye kandi aba agukwiye kubaho akaba nyine niba ari umunyarwanda ukaba mu rwanda niba uri mu rwanda ukaba mu bugande niba uri umunyakenya ukaba muri kenya uba nyine ukaba mu gihugu cyawe kuko nyine ni igihugu cyavukiyemo ugomba kubamo rero ibyifuzo ikintu cya mbere cyo ngewe navuga abantu bakwiye guhindura imyumvire batagendeye ngo ni umuco nyarwanda ngo ni umuco erega n'abandi bagira imico kandi nabo imico yabo hari igihe itabyemera ntabwo abanyaburayi bose bemera ubwe rero icyifuzo ni uko abantu ba mbere bagomba kubanza bakamenya ko abageni ni abantu basanzwe ni abantu bafite nabo bafite contribution ku gihugu cyabo ntabwo ntabwo umugore ari umuntu hariya initire umuntu udafite akamaro uri useless no bafite imitekerereze bafite ubumenyi bafite byinshi bakora bafite ibitekerezo byakubaka igihugu rero abantu babanze bamenye ko bagomba guhindura imyumvire bakamenya ko umugeni ni umuntu icyo ni icya mbere kandi ukeneye kubaho ikindi cya kabiri ni uko yego abantu bajya babyibazaho cyane kuvuga se umuntu gute umuntu yaba umugeye akaba umukirisitu yaba umugeye ariko bakirengagiza ko twese ari imana turemye nacyo ni icyifuzo kuko niba twemera ko turi abakirisitu twaremwe n'imana ntabwo ngewe aruberi uri ahangaha ntabwo niremye na rimwe n'imana niba naremwe n'imana nawe naremwe n'imana rero reka twese dusigize imana kimwe kubera turemye ntabwo navuga ngo hari byinshi bidasanzwe ariko abantu bya mbere n'abanzi babaha agaciro baduha agaciro bamenye ko abagari dufite agaciro kandi agaciro kacu kagaragara mu byo dukora niba ngewe aruberi ntabwo ushobora kuzasanga nahungabanya umutekano w'igihugu ntabwo ushobora kuzasanga abandi bagiye gukora umuganda wanjye nsigare ntabwo bibaho niba tuba mu mirimo y'abandi babamo se twubaka igihugu kuko gutabwa agaciro se guhabwa agaciro ko natwe twubaka igihugu mu buryo butandukanye kandi nk'uko nabivuga abageba abantu hose mu ngeri zose domene zose barimo rero nta mpamvu yo kutwima agaciro kandi natwe dukeneye gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu
nivuze ingeri zose nyine ni ukuvuga ngo navuga ngo mu baganga barimo mu bakontabure barimo mu barimu barimo mu nzego za politiki barimo ahantu hose abagabo barahari be honest abantu bose inzego zose niyo mvuga domene ahantu hose wajya muri biro twe tuba muri biro dukora muri biro abagabo bari muri biro barakora niba muri communication niba muri simbisi izo companies zikomeye aha abagabo barimo ariko ubwo naho mukorana harimo abandi nubwo wenda tutaza kubavuga mu mazina wenda aho nkorera muri company sinzi ko barimo ariko hanze hanze umukontabure mfite abakontabure bagenzi banjye b'abageni umukontabure nshobora kujya muri serivisi runaka nkamusangamo ahantu hose barimo niyo mpamvu aho hose bagomba guhabwa agaciro aho bicaye bari muri biro ntabwo bari gukora bari gukorera igihugu bari they contribute ntabwo bizagira impungenge nk'uko ubu wagiye ku mugaragaro ukabitangaza mama atarabimenya ko nabimenya bizatera ipfunwe
nawe arabizi arabimenye arabyumvishe kuko nawe yumva radiyo nk'abantu bumva radiyo ubwo rero ubutumwa bwa mbere yaba yarakohereje ni nk'ubuhe
mama wanjye we mama wanjye nta kibazo kuko nawe ni umuntu urajijutse kamere mazi azi ubuzima icyo ari cyo yego yarampamagaye arabimbaza ndamubwira nti reka tuzafata umwanya tubiganireho kuko urumva ndakuze bazi ko umuntu w'umusore rero arabyumva kamere nta kibazo dusoza ikiganiro hari icyo wongeraho ku kiganiro tugiranye ntacyo nongeraho ariko kimwe cyo gusa no gusanga abantu bavuga ngo umutekano umutekano ariko umutekano usibye u Rwanda dufite umutekano ijana ku ijana ntabwo abageye bagira umutekano muke kandi abandi banyarwanda bawufite si not fair so umutekano nta kibazo kandi nanjye numva nkufite hari umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane no mu bindi bikorwa bitandukanye kuva watangaza ko uri umugabo bimeze bite ubu ngubu
ndabikoresha ntabwo ari nyinshi akunda zikoresha arizo ndiho ubutumwa buratandukanye nabikubwiye buratandukanye hari hari abagutuka you are stupid you are not serious so, ariko hari n'abandi bavuga bati ya you made it ubwo rero ugasanga harimo abagushyigikiye abamo batagushyigikiye ariko ngewe i don't care ngewe icyo mvuga ni ubuzima bwanjye ntabwo ari ubuzima bw'undi muntu niyo mpamvu ngewe numva ko nta kibazo gihari bwana aruberi nabo nibo ndagushimiye ku mwanya wemeye guha radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo nanasubiza etienne karekezi umwanya murakoze cyane turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo